Edil Nezmi Demerik. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo baje saa yine z'ijoro turakomanga umuzamu yanga kubafungurira kuko ifite amabwiriza yo kudafungura abantu nijoro kandi batari no kuri gahunda batazwi ko bari buze polisi bakomeza irensisa ngo bafungurire amaze kwanga gufungura umwe muri bo yurira igipangu arasimbuka yinjira mu rugo imbere afungurira abagenzi be barinjira uwo ni proteni tegeka umunyamabanga yihariye w'umugambwe ps imberakuri utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda avuga ku itabwa mu mvuto ry'umuyobozi w'uwo mugambwe metre bernard ntaganda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya reka nyamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
Muramutse Fidel muramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika tuyahere muri Somalia abasirikare 22 ba leta barishwe bahitanwe n'igitero cagabwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ejo ku musi wa Mungu umutegetsi wa Somalia atashimye ko avugwa izina kumva z'umutekano wiwe yabwijwe rya Amerika ko Al-Shabaab yafashe n'igisagara ca Runirgude kiri mu ntara ya yo hagati ya Shebele abarwanyi abarwanyi ba al-shabab bo bashikiriza ko bishe abasirikare barenga mirongo itatu na babiri barimwo n'intwaza ngabo ya gisirikare umukomanda w'igisirikare ca somaliya mohamed muhamud sanayi yabwiye ijwi rya amerika ko abasirikare biwe baguye mu mutego wa al-shabab umunani muri bo baca barahasiga ubuzima avuga kandi ko bashoboye no kwica abarwanyi ba al-shabab cumi na babiri naho umutegetsi wa somaliya atashimye ko bamuvuga izina ku mvo z'umutekano yamenje ko abasirikare abasirikare mirongo ibiri na babiri aribo bazize ubuzima abandi icumi ntibaramenya irengero ryabo akaba afise ubwoba ko baba bari mu minwe ya al-shabab babonye igihe icyo gitero cyaba bamenyesha ko al-shabab yakoresheje umwihevyi yari mu modoka itezwemwo ikibombe kandi bamenyesha ko imiduga itatu ya gisirikare yatwawe n'abo barwanyi ba al-shabab ahandi havugwa ibitero ni mu gihugu ca Turkiya aho abapolisi babiri bafuye abandi bantu bashika mirongo ibiri na babiri barakomereka bahitanwe n'ibombe yatezwe mu muduga mu gisagara ca Gaziantep kiri mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ca Turkiya buramatari wako karere ari Yerkikaya yamenyesheje ko ico gitero cabaye ejo ku munsi wa Mungu kibera hanze gato y'ikigo gikuru cy'igipolisi amesha kandi ko benshi muri abo bakomeretse ari abapolisi ico gisagara ca Gaziantep cagabwemwo ico gitero kigira gatandatu mu bunini kandi kibamwo abantu bangana no miliyoni n'igice kiri mu birometero 55 uvuye mu gace kari hafi y'urubibe rwa Syria kagenzurwa n'umurwi w'intagondwa wa leta ya Kisilamu gushika ubu nta hari n'umwe uriyitirira ico gitero muri Ghana umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi National Democratic Party waragenye Nana Konadu Angiemane Rawlings yahoze ari umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'ico gihugu ko ari wazoba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe kuza abanywanyi b'uwo mugambwe bamenyesha ko uyu mukenyezi ari wafisi junja ryo guhangana na perezida john dramani mahama ariko ubutegetsi muri iki gihe muri ico gihugu ca ghana umunyamabanga mukuru wo mugambwe national democratic party mohamed frimpong amenyesha ko uwo mukenyezi angiemane rawlings ari we mukandida akwiye kugira ico ahindure mu vyo abanyegana basaba ubwato bwa mbere butwaye ibidandazwa ejo kuwa mungu niho bwava muri leta z'ubumwe za amerika bwerekeza mu gihugu cya kiba inyuma y'imyaka irenga mirongo itanu icyo gihugu cyari kimaze mu bihano by'ubutunzi cyafatiwe na amerika ubwo bwato burimwo abantu amajana indwi bwagiye buva ku kivuko kiri mu gisagara cya Miami muri leta ya Florida bukaba butekanya gushika ihavana muri Kiba ku munsi wa mbere ubwo bwato butekanya kandi kuzoza bugira ingendo zibiri mu kwezi butwaye ibidandazwa mu mpera z'uyu mwaka uruja n'uruza rw'indege hagati ya Amerika na Kiba niho rutekanijwe kuzotangura sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry ejo ku munsi wa mungu yarashitse i geneve mu buswise mu nama igamije kunagura amasezerano yo guhagarika intambara muri siriya ahagarariwe na amerika hamwe n'uburusiya leta ya siriya imaze iminsi icumi igaba ibitero ku bayirwanya mu gisagara ca Aleppo intambara yaje guhonyanga amasezerano yo gushira ibirwanisho hasi abategetsi ba Amerika bamenyesha ko Kerry intumbero yiwe ari uko iyo ntambara mu gisagara ca Aleppo yohagarara vuba bwango gutyo igihugu cyose ca Syria kigasubira mu mugambi w'amahoro kugira ivyo bishoboke Kerry yasavye Uburusiya ko bwofasha kugondoza leta ya Assad kugira ihagarike ibitero abaharanira agateka ka zina muntu bamenyesha ko abantu bashika amajana abiri na mirongo itanu bamaze gufa mu minsi icumi ivyo bitero bimaze abantu baharurwa mu bihumbi baragize ingendo abandi barigaragambya mu bice nka vyose vyo kw'isi ejo ku itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu aho hahimbazwa umunsi mukuru w'abakozi hamwe n'akazi kw'isi yose
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya mu makuru yo mu karere uhere mu rwanda aho amakuru aturuka mu muryango wa metre bernard ntaganda mbere no mu mugambwe ps imberakuri utavuga rumwe n'ubutegetsi ayoboye yemeza ko yatawe mu mvuto mu gitondo cy'ejo ku munsi w'imana ku mpamvu zitaramenyekana poroteyine yitegeka umunyamabanga yihariye mu mugambwe ps imberakuri yemeje aya makuru yitabwa mu mvuto rya metre bernard ntaganda ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa amakuru yitabwa muri yombi rya perezida fondateri w'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda metre bernard ntaganda n'umukobwa we w'imyaka cumi n'irindwi sikovi w'amahoro yasakaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru igipolisi kikimara kubatwara bwana poroteyine yitegeka umunyamabanga wihariye w'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda igice kiyobowe na metre bernard ntaganda yabwiye ijwi rya amerika ko igipolisi cyaraririye metre bernard ntaganda kuva saa yine z'ijoro zo kuwa gatandatu burinda bucya yanze gukingura aho akinguriye baramusaka babona kumutwarana n'umukobwa we navuganye na poroteyine yitegeka ku murongo wa telefone nyine uko byagenze baje saa yine z'ijoro barakomanga umuzamu yanga kubafungurira kuko ifite amabwiriza yo kudafungura abantu nijoro kandi batari no kuri gahunda bitazwi ko bari buze polisi bakomeza irensisa ngo bafungurire amaze kwanga gufungura umwe muri bo yurira igipangu arasimbuka yinjira mu rugo imbere arangije afungurira bagenzi be barinjira ubwo barazanye n'imodoka bayitambika mu muryango ku buryo nta modoka yindi yasohoka cyangwa ngo yinjire bigeraho muke mu gitondo metero yarabifungura nyine inzu polisi irinjira irasaka ni ukuvuga ngo bavuye saa yine z'ijoro bagera mu gitondo kuko bavuye mu gitondo saa tatu na makumyabiri gutya ubwo bamaze barasaka ibyo bashakaga batwara amadokima bamaze gutwara dokima batwara n'impapuro zindi n'ibindi birango by'ishyaka nawe baramutwara ndetse n'umwana w'umukobwa we umukobwa we wari uhari nawe bari abapolisi bangahe bari abapolisi bane baje mu modoka y'insizire batatu bari bambaye imyenda y'akazi undi yambaye sivire mwabajije babwira ko babatwariye iki ntabwo twabashije kuvugana nabo kuko ntibemeraga ko bavugana nabo icyo bavuze gusa ni uko babwiye umukobwa we ngo ntiburi agende ngo baramugarura nta kindi kindi bavuze murakeka ko baba bamutwariye iki
ntacyo tuzi uretse ko nta kindi uretse ko ari uko ari perezida wa pesi mbera kuri nk'ishyaka rya opozisiyo nta kindi muri ibi bihe nta bikorwa wenda mwabaga murimo gutegura kuko ikiganiro giheruka n'abanyamakuru yari yavuze ko bishobotse yakoresha n'imyigaragambyo ntabwo bishobora kuba wenda ari byo bateguraga
oya nta myigaragambyo itegurwa ibikorwa by'ishyaka byo birakomeza umunsi ku wundi ariko nta bikorwa bibi ishyaka rigira kuko icyo ishyize imbere ni ukuzana ubumwe bw'abanyarwanda ndetse na demokarasi mu rwanda nta kindi kugeza ubu muri gukora iki nk'ishyaka pesi imberakuri turi gutabaza kugira ngo agaruke nta kindi twakora uretse gusaba abamukunze kumugarura nta mananiza yandi tukimara kumva aya makuru twabajije umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda acp celestin twahirwa hari mu masaa sita z'amanywa zaburaga iminota mike maze abwira ijwi rya amerika ko aritwe tumuhaye amakuru atarayazi yatwizeje ko tuza kongera kumuhamagara nyuma yo kuyamenya ku gicamunsi ku isaha ya saa cyenda n'igice twongeye guhamagara ACP twahirwa uvugira igipolisi cy'u Rwanda ntiyitaba telefone ye ngendanwa nyuma y'ibyo twamwoherereje ubutumwa bugufi tutaboneye igisubizo gusa nyuma ijwi rya amerika yaje kumenya amakuru ko scovi w'amahoro umukobwa wa metre bernard ntaganda we polisi yamurekuye metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka ps imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ariko ryacitsemo ibice bibiri kimwe kitemewe n'amategeko kiyobowe na perezida fondateri ubwe ikindi cyemewe n'amategeko kiyobowe na madame christine mukabunani metre bernard ntaganda yari mu bagombaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi ariko ntibyamuhira yafunzwe mu gihe cy'imyaka ine nyuma y'aho inkiko z'u rwanda zimuhamirije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo uyu mugabo ari mu ba mbere batariye umunwa mu kwamaganira kure ingingo yo guhindura itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rifungurira imiryango umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame ku gusubira kwitoreza gutegeka u rwanda nyuma ya bibiri na cumi na karindwi ubwo manda ye ya kabiri izaba irangiye eric kabadira ubusa ijwi ry'amerika i kigali amakuru ya nyuma yadushikiye atumenyesha ko metre bernard ntaganda yarekuwe twagerageje kumushikira kuri telefone yiwe igendanwa kugira aduhe umuco kuco yari yafatiwe yamara telefone yiwe ntiyarenganye mu burundi kandi umuntu umwe yarishwe arashwe n'abantu batamenyekanye ku muhana uri muri karitsiye ya murama mu gisagara ca kirundo nyenurugo ari mu bacitse ku icumu akaba avuga ko ari we yari karondegwa avuga ko azira amatati afitaniye n'umuryango wiwe batandukanye ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinzi ku rugo kwamvuye kuri yohani niho haraye haguye umunyagihugu azwi ku izina rya bizuru hari mu gitero cyakozwe n'abantu batarashobora kumenyekana ku mugoroba w'ubu wa gatandatu abantu batari bake bari bicaye muri urwo rugo bariko barica akanyota n'inzoga ziva ku bunywero n'uburiro bita bare restaurant iwacu buhegereye hepfo y'ibiro vya komine nyenurugo ari muri abo benshi bacitse ku icumu aravuga uko byagenze twari twicaye mu masaha mbiri turi kumwe n'abandi bantu hanyuma twumva amasase atatu aravuze yavugiye rimwe duca turaryama hacapamo umuntu umwe nta wabonye ukuntu uwo muntu yaduteye yaje niba yari umwe niba bari benshi ntawo kubesha ntawe twigeze tubona kabisa ntawe twigeze tubona kuko abarabye no kugira ngo batore ibintu zenya by'amasase byarabagoye barinze kubitora mu gitondo baciye babona inzira yazananye yibembeye izo nganigani hanyuma aca mu kugenda yasubiye inyuma nyene makaseruka hariya hepfo nyene urugo yemeza ko ari we yarondegwa nubwo atari we yaguye muri ico gitero yikeka ko abari inyuma y'ubwo bubisha ari umuryango wiwe ugizwe n'umukenyezi we n'abana bamaze igihe baratandukanye je numva ko ari ububisha burondera jewe gusa je nibaza ko ari ububisha buturuka mu muryango kandi sindavyibaza nivyibonekeza ko twagumye tugorana n'umuryango wanje ari umukenyezi n'abana ko kuva dutandukanye nta mahoro turigera duhana n'umunsi n'umwe nta rukundo rwigeze rusubira kubaho habayemo kuguma turonderana gushika n'uyu munsi turasaba leta yuko yodufasha umutekano wacu ukagerageza gucungirwa kuko ndabona neza yuko atamahoro je mfise muri uru rugo hari haciye amezi atatu uwo mutama akomerekeye co kimwe n'abandi bantu bane mu gitero c'igerenade cyakozwe kuri ubwo bunywero bwegereye umuhana wiwe ico gihe mu bafashwe ku mvo z'amatohoza harimwo umuhungu wiwe nyina w'uwo muhungu ari we mukenyezi w'uwo mutama avuga ko yarondegwa avuga ko ari akanko uwo mutama abafitiye n'abana biwe mbona ari akanka ko kubera ko urumva yamaze kwanka jewe aca yankana n'abana akimaze kubona yuko jewe aha nicaye nshobora kuronka utwo ngaburira abana nkigora nkabaronderera biramubabaza umwana ntako atagize ngo asabe ikigongwe arabe ko abana boja mu rugo aranka abana rero ashaguma bishiramwo nabi ikibaye cose ngo ni steve ikibaye cose ngo ni steve naho ejo bundi grenade yaturika umwana yari haruguru yo muhira ku kabati yicaye hagati y'abandi igiturika umupolisi wa mbere yari amaze gushika muhira muri stevariyeri ni stevani ngaho haruguru hanyuma aca baragenda baramutwara kuva ico gihe afunguwe ntiyongeye kugaruka yaje rimwe aje kuraba ingurube ziwe zari zabyaye aca arasubira inyuma none ibi vyaraye bibaye ngo ni steve ngo bafatanije na nyina wiwe jewe nta buryo na bumwe mfise si steve nta buryo na bumwe afise sinumva ukuntu rero byose vyoguma bizuguruka biza turaba musitani wa komine kirundo avuga ko bahashitse bikiba misago stani arongoye komine kirundo ati baracagerageza kurondera ico ubwo bugizi bwa nabi bwoba buriko buraturukako gushika none umunsi ntituratora ico buvako ariko hasanzwe hariho amatati mu miryango iwabo amaze igihe yarahukanye n'umugore ya- n'abana bose baragiye ariko ivyo bintu ntawe bishingira ntaye ko vyo bari vyo kuko eh, ubuheruka gihe bahatera grenade twarafashe bamwe nubwo twari twikeka hanyuma abajejwe ubutungane barabikurikiranye mu nyuma baramurekura kumbure ko basanze ivyo bintu bamukeka ko atari vyo ariko gushika uno munsi nawe nyine agomba yibaza ko ari ivyo mugabo twibaza yuko bitaba ari ivyo kuko abagizi ba nabi ntibabura aho baca kuko n'uwo yikeka mu cyo gihe hagize igihe atari hari nibaza yuko hoba hari ibindi bintu tutaratora byaba binyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi ariko tubandanya turondetse inkozi igiheza kuvuga abapolisi barashitse aho muri karitsiye ya murama gutangura amatohoza ariko gushika n'ubu ntibarashobora kumenya abakoze ubwo bwicanyi eka nta n'uburafatwa ku mvo z'amatohoza akibandanya nk'uko vyemezwa na musitanteri wa komine kirundo mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru yerekeye inkino tubanzirize mu burundi aho umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanka avuga ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu mpera zindwi turangije twari ku munsi wa mirongo ine n'icyenda w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi twaraye turangije ni mbere y'umunsi umwe gusa kugira ihiganwa ry'uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu rirangire twashatse kumenya ingene bamwe n'abandi bakira ingene iryo higanwa ryagenze bamwe barashima abandi barafise ibyo baneguye aba mbere radiyo ijwi rya amerika ryavuganye nabo ni abakunzi b'umupira w'amaguru hakizimana jean claude ni umwe muri abo bakunzi b'umupira w'amaguru avuga ko muri rusange ihiganwa ry'uno mwaka ryari ribereye ijisho ashikiriza ariko ko byagaragaye ko imigwi imwe imwe ata buryo bw'amafaranga buhagije ifise ananegura ingene mu nkino mpuzamakungu zihuza imigwi nserukira bihugu hari abakinyi bamwe bamwe bakina hanze batatumwe ko uvugwa cane ni Saido Ntibazonkiza akina mu murwi kan wo mu gihugu c'Ubufaransa twice gutunganya nk'ihiganwa uburyo buke bwabonetse kuko hariho nk'imigwi wasanga yarabuze uburyo bwo kuyitaba ugasanga habaye amaforufe bokongereza uburyo na cyane cyane mu migwi gashobora kuronka ku ideparasi kuko harigihe wasanga babuze ukuntu bagenda kumva z'uburyo ugaca usanga ntibagiye gukina bokongereza uburyo hanyuma ikindi nabonye ni uko usanga hari abakinyi umuntu umutwara ku kimenyane orowore kumutwara kubera abishoboye bo ku bintu bya saido ntibazonkiza ngira nta n'umwe atabibyumvise ni birebire ariko icyo umuntu yosaba urukino ruratandukanye ngira n'irindi kosa ryoba ryabaye kuri Saido none ubu musabike bo saido tumusaba ko yoza ngaha agakina ariko tukabatuma no ku mvo zatumye batamutumako ko boraba bakazireka akaza gukina kubera akinira igihugu kandi atunezereza twese abafana abandi radiyo ijwi rya amerika yegereye ni abamenyereza uwashinye kugira icyo ashikirije ni juma vitali umumenyereza wa mesaje rumonge ubu bita rekroko ingona mu kirundi kuri uyu wa gatandatu wari uhejeje gutsinda legiones atletique y'ubujumbura bibiri kuri kimwe avuga ko yaneguye inyifato y'abahagarikizi agasaba ko hogira igihindutse mu ihiganwa ry'umwaka uza utunenge twariho tumwe tumwe cyane cyane ku basifuzi ariko sinovuga yuko ihiganwa ryari ritunganijwe nabi mu higanwa rica ritangura abasifuzi ni abantu novuga yuko bari hagati y'abantu babiri bariko barakina muri abo bantu babiri bitegerezwa yuko wewe uce ubyifatanemo neza ubwiza ahantu hengama urabona abakinyi ntibateba gushavura ni igiciro musa federasi federasiyo yosubira kubagirisha inama kuko baba bafise bajya bita ba komiseri di match bakaza baraba bajya amaraporo n'amakuru bagenda barumva mu banyagihugu kayakorera ko bakaraba bagatohoza niyo boza barakora neza ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi na cane cane iryo mu cicaro ca mbere ryamye rifise abarikunda kuva mu myaka iheze ariko abarorezi naho baba benshi ku nkino zihuza imirwi yakundwa cane idakundwa ihuye ntibaba bake nk'uko biri muri ino minsi ivyo bivugwa na Theodore Ntunga umumenyeshamakuru amaze igihe kinini akurikiranira hafi ivy'inkino mu Burundi asaba ko hogira igihindutse ihiganwa rigitangura tuvuge nko mu nkino za mbere ihiganwa ryari rikomeye kuko n'abantu baraza ari benshi kuraba ariko ubu sinzi igituma abantu ntibakiza kuraba cyane cyane ngira ngo baza hariho nka vitalo hariho mesaje ngozi hariho eh, intestar sinzi umugwa vitalo ngira ngo ni ukubera ufite abantu benshi bawukunda kandi ukaba wararundeye n'abakinnyi benshi bakina mu gihugu benshi nka bose bagiye muri vitalo ariko atari iyo migwi itatu ubu uya abantu ntibakiza kuraba sinzi igituma nibaza yuko bitagenze neza ibi ni je nibaza bitagenze neza bijya bintu byo guhindura nka kalendrier uko yari ipanze bagaca bahindura bakagira uti uwundi munsi izi zisibe zizokira uwundi munsi nibaza yuko ngira ngo nabyo nyene bituma abantu badehukirwa batamenya neza kalendrier uko yoba yahindutse n'igituma bimwe mu bishikirizwa na bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Burundi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru baremeza ko hari ingorane bahuye nazo mu ihiganwa rigeze ku musozo Juma Deyi arongoye umurwi ujejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi avuga ko tumwe mu tunenge twaranze ihiganwa ry'uno mwaka ari two bazokorera ko mu ihiganwa ry'umwaka uza kuri twebwe tuhashimye kubera twabonye ko byagenze neza ariko ari utuntu duto duto turiko turadukosora bamwe mu barongoye imigwi baridogera abasifuzi ko bavyigenzamo nabi muri ko mubitorera umuti gute bo ivyo o twaronse ama plainte menshi cyane y'imigwi kuvyerekeye ibintu by'aba arbitre ni ariko ibyo iyo dosiye twaramaze kuyishyikira muri komite executive kubera barondere amasitaje menshi ku ba arbitre kenshi na kenshi habaho guhindagura ikirangamisi cy'inkino ivyo biva ku kintu tufise probleme imwe gusa biva n'ingene bategura amamaci ya kafu na fifa hanyuma kafu ica turungikira programme nico gituma kenshi tora tuhindura amamaci hanyuma ikindi ari igihe ruguru abantu b'inzego z'igihugu basaba ko bakeneye kuraba amaci tuca tuhindura tuca tubaza abaperezida ko bumvikanye kubera bemere baratwemerera tuca tuhindura nda kibazo na kimwe kubera ibyo umugwi vitaro uzaba waramaze kuba uwa mbere mu ihiganwa ry'igihugu mu mupira w'amaguru uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu cyicaro cya mbere kugira uronswe igikombe urindiriye ko harangira ihiganwa ry'umukuru w'igihugu n'irya super coupe mwomenya ko umugwi vitaro ari wo wari watwaye ivyo bikombe byose uko ari bitatu mu ihiganwa ryo mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika tuze mu rwanda naho aho mugenzi wacu jean claude munyandinda avuga ku nkino za shampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa diviziyo ya mbere zabaye mu mpera z'indwi turangije shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo makumyabiri ikaba yarabaye ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade y'inyagisenyi mu karere ka nyamagabe amagaju fc yatsinze bugesera fc igitego kimwe ku busa kiyovu siporo yatsinze marine fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya gicumbi fc yatsinze etenseri fc igitego kimwe ku busa kuri stade ya gicumbi apr fc yatsindiye rwamagana ku kibuga cyayo ibitego bibiri kuri kimwe aho ngaho i rwamagana ikipe ya sunrise yatsinze mukora victory sport igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'inyakinama mu karere ka musanze ikipe ya musanze fc yatsinze espoir fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo habereye imikino ibiri mu mukino watangiye isaa cyenda n'igice ikipe ya as kigali yatsinze as muhanga ibitego bibiri kuri kimwe umukino wakurikiyeho watangiye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ukaba wari witezwe n'abantu benshi ikipe ya rayon sport yahaye gasopo ikipe ya police fc yizimanira ibitego bitatu kuri kimwe muri ibyo bitego bya rayon sport bibiri byatsinzwe n'umukinnyi witwa nshuti dominique savio ukina ku ruhembe rw'ibumoso imbere akaba kandi asanzwe ari kapitene w'ikipe y'igihugu y'u rwanda ku bakinnyi bari hasi y'imyaka makumyabiri kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni apr fc ifite amanota mirongo ine n'atandatu iya kabiri ni rayon sport ifite amanota mirongo ine n'abiri ikagira kandi umukino w'ikirarane uzayihuza na etenseri fc ikipe ya gatatu ni kiyovu sport ifite amanota mirongo itatu n'umunani ku mwanya wa kane hari mukura victory sport n'amanota mirongo itatu n'atanu as kigali ikayikurikira ku mwanya wa gatanu n'amanota mirongo itatu n'ane ikipe ya polisi fc iza ku mwanya wa gatandatu n'amanota mirongo itatu n'abiri gicumbi fc ikaba iya karindwi ikagira amanota mirongo itatu sunrise iza ku mwanya wa munani n'amanota makumyabiri n'arindwi ikipe ya cyenda ni bugesera fc ifite amanota makumyabiri n'ane amagaju fc ni iya cumi n'amanota makumyabiri n'atatu ikipe ya cumi na rimwe ni marine fc ifite amanota makumyabiri n'abiri ku mwanya wa cumi na kabiri hari espoir fc ifite amanota makumyabiri musanze fc ni iya cumi na gatatu n'amanota cumi n'icyenda ikipe ya cumi na kane ni etenseri fc ifite amanota cumi n'atandatu rwamagana fc iza ku mwanya wa cumi na gatanu n'amanota cumi na rimwe ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni as muhanga ifite amanota cumi na rimwe tunyarukiye mu mukino w'intoki wa voleboro ejo ku cyumweru imwe mu mikino yo kwishyura muri shampiyona amakipe y'abakobwa yaratangiye ku kibuga cy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya kigali iprc kigali habereye umukino wahuje ikipe y'iri shuri n'ikipe ya apr volleyball club umukino warangiye apr volleyball club itsinze iprc kigali amaseti atatu ku busa kapiteni wa iprc kigali yabwiye ijwi rya amerika ko apr volleyball club yabarushije ariko ngo buhoro buhoro ikipe ye izagenda irushaho gukina neza twakubana neza clementine baraturushije kuko kandi n'abantu bakuru bafite experience Eh, baturushijemo ibintu byinshi ahanini iwacu wagiye ubona nka reception zagiye zanga ariko turateganya ko bizagenda bikosoka uko tuzamara iminsi muri shampiyona ku ruhande rwa apr volleyball club umutoza wayo viateur sibomana asanga gutsinda iprc kigali bitari bigoye ngo kuko aya ari amakipe abiri ari ku rwego rutandukanye ntabwo navuga ko urugamba rukomeye uko twiteguye imitozo twakoze urabona ko twafashe na- n'ikipe nivo yabo ntabwo ari nivo ikanganye ku buryo ya- yatuma mvuga ko ari match ya- yari yo guhangana fayini bakinye neza n'abakinnyi banjye bakinye neza ariko urebye ntabwo wagana kwari guhara ama- hagati y'amakipe mvuga ngo amakipe ntabwo ari sinavuga ngo ari kuri nivo zijya kuba zingana kugira ngo bahangane ubundi nimara amakipe angana iyo nivo zijya kuba zingana ariko navuga ko tubarusha harimo diferanse itandukanye na na tekiniki cyangwa se na nivo ya kompetisiyo itandukanye jean damascene ndagijimana utoza iprc kigali ashimira ubuyobozi bw'iri shuri inkunga budahwema gutera ikipe yabo abizeza ko umusaruro uzaboneka kabone n'iyo byatwara igihe kirekire ngira ngo murabizi ko principal w'iki kigo n'abayo akorana nabo murabizi ko bashirimo ingufu cyane mu iterambere ry'imikino nkaba ntekereza ko nta kintu bataduhaye ahubwo icyo tubasaba ni ukumva ko aba bana dufite mu kuzamuka ntari abo kuzamuka mu isaha imwe cyangwa mu minsi ibiri ba- bemere ko umusaruro ari uzaboneka w'igihe kirekire turacyazamura abana ntabwo ari ikibazo cy'uko twabuze ibintu byose barabiduhaye barabifite kandi turanabibashimira yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru aloyisi
Rakoze Fideli muri Somalia abasirikare mirongo ibiri na babiri ba leta barishwe bahitanwe n'igitero cagabwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ejo ku munsi wa Mungu. Ababonye igihe ico gitero cababamenyesha ko Al-Shabaab yakoresheje umwihevyi yari mu modoka itezwemwo kibombe kandi bamenyesha ko imiduga itatu ya gisirikare yatwawe n'abo barwanyi. Ahandi havugwa ibitero ni mu gihugu ca Turkiya aho abapolisi babiri bapfuye abandi bantu bashika mirongo ibiri na babiri barakomereka bahitanywe n'ibombe yatezwe mu muduga mu gisagara ca Gaziantep kiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero gushika ubu muri Ghana umugambwe utavuga rumwe na leta National Democratic Party waragenye Nana Konadu Angiemane Rawlings yahoze ari umutambukanyi wahoze ari umukuru w'ico gihugu ko ariwe azoba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe kuza naho ubwato bwa mbere butwaye ibidandazwa ejo ku munsi wa mungu niho bwava mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bwerekeza muri kiba inyuma y'imyaka irenga mirongo itanu ico gihugu ca kiba cari kimaze mu bihano vy'ubutunzi cari cafatiwe na amerika ubwo bwato burimwo abantu amajana indwi bagiye kuva bwagiye buva ku givuko cyo mu gisagara cya Miami muri leta ya Florida bukaba butekanya gushika i Havana mu gihugu cya Cuba ku munsi wa mbere mu mpera z'uyu mwaka uruja n'uruza rw'indege hagati ya Amerika na Cuba niho rutekanijwe kuzosubira gutangura
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.